for you. Enjoy. Finish am. Hello, my people, and welcome. This video one I just watch na na Davido. Our musician wey dem dey call Davido na him give engagement food o so as you give the man food some people go down with some people some people praise am say the video dey give well well una know say number two tey wey be show na how the video take give somebody one million naira one guy like that so this uh, video one i just watch na video wey be say im take give im gate man food so as he give the gate man food kemi olowoyo wey be say na im be this uh, uh, controversial journalist wey be say sabi talk some kind wey sabi form activity for social media well well uh-huh, na come come out with some kind of people dey say they appreciate how video give the gate man food o but the one be say come video am say that one no make sense at all so um, make i read wetin um, kemi olowo come write he say the video poison the food o for im um, twitter na there for twitter small time come remove am say the video give uh, the man leftover food make i read wetin he talk he say i just watch a davido video serving a gate man leftover hotel food please when you finish eating at eco hotel tell them to package your tray uh, your tray of uh, scrum properly you shouldn't have transferred that food to him and even videotape that shit go feed your starving fans so na so this um, Kemi Olowoye yes madam kemi activity format for social media come blast the video. so the thing no go down well with a lot of the video fans they don come come dey blast this woman dey say wetin be her problem sef so make i read some of the thing wey be say dem right. one say should i leak this woman chat with the video? too many dirty dirty to talk in conversation what you you are you what you are accent from the video is too disgusting so now one of the fans na up so and another person say kudos to obo obo for gifting the food but videotaping the stuff is no no for me so that one another person i thought another person said, i thought journalism was government centered you hardly talk about this government why because the government has a lot you talk about so dem dey blast am say why be say he dey talk about government matter na so so davido matter and the rest so a lot of people don come dey blast this woman and dey say you know don too much say too dey uh, criticize davido this woman has nothing to write anymore why not channel this energy to political looting politician looting and embezzling public funds she need to focus the energy on promoting his son's solo music career. So a lot of people don come blast this Madam Kemi or oh, Madam Kemi. So the thing when dey there be say this Kemi one I dey see so na person wey be say he dey like to chase people, He dey like to insult people. Na so he come go this uh, man wey I dey see here na Pastor Ebiome David Ebiome of Salvation Ministry. Some time ago this Kemi come accuse this man say e dey jogodo with somebody can accuse dis man dis man no no leave am for god o oh. dis pastor wey dey see so e no leave di matter for god at all e no leave di matter for god na he kon arrest kemi come put kemi for prison kemi kon dey for prison for six good months i'm telling you kemi suffer. so see say as im picture im dey for prison im suffer suffer suffer dey dey beg o oh, beg dis man beg dis man beg am beg am for where di man no answer am. na lena ekeji lena ekeji this uh, blogger this beautiful woman na him come raise money five hundred thousand dem come go release this um, Kemi Olowoyo maybe today don begin to dey insult people after i come out for prison una know wetin Kemi Olowoyo do e come begin dey insult the person wey remove am for prison o oh. that time Linda Ikeji dey with belle this im pregnancy so e say na fake pregnancy na him Linda Ikeji do nothing will be said. no talk about this leader keji so we don dey used to her matter move down to cynthia morgan you know say cynthia morgan bin don accuse jude of um, collecting im name everything say jude maltreat am when e dey with am jude na the local rebel when e the local rebel boss when e dey work with so jude now don come out to don bring the contract agreement wey be say both of them sign so a lot of when they read the whole matter the the fans a lot of people come dey react say so sita bamba just gbagbo pipo come dey check through crocodile tears for internet come come dey form like say e na better person say eh, oga jude no cheat am for this matter so but she come come out she say the contract wey be say him and oga jude um, because for the contract when my dey read dey say na fifty fifty na they go dey share the money but she don come clear the hair say no be fifty fifty o say as oga jude uh, invest forty million he go first pay oga jude the forty million before he go start to dey the profit wey dem go make for the music na dem go come share he say so apart from that when he know say he accuse oga jude say um, he collect him name say no go fit use the name again he say the very account wey be say jude uh, collect say there is no way wey be say go fit use that name again because for music say because that name na jude dey use so the whole matter a lot of people come blame cynthia morgan say im come paint oga jude black say meanwhile wetin e dey talk is quite different so a lot of people come dey backlash am like at the end of the day he can't really apologize to oga Just say he will fit work with am again say he will fit work with am so a lot of people come back beg oga jude say if you come make dem settle the whole matter make this matter die down so she can't apologize to her fans The maga don't apologize to oga jude don apologize to her fans say he appreciate everybody he can't even say make the fans come visit make the fans make them subscribe to her youtube channel where she just open with her new name yeah the fans they come advise am a lot of people come to torchlight chook mouth for im matter say this time around make he try make he dey humble as he don't start all over again say make she be humble say make she not take gbana say be like say gbana wey be say she bin take follow up to wetin happen to her. say even pride say she get pride well well say this time around when you want to come up make e dey humble so that is the only way out so simon uh, eh, kemi olowoyo matter so as i tell una say oh, kemi olowoyo e know how to criticize people a lot of people don blast am they don talk say e be like say from wetin dem dey see this woman go soon go back to prison because all this one wey be saying they talk to the the davido no dey answer am say prison don dey hungry am because no be only the davido na im dey do this thing dey give e don dey do am dey give a lot of people say one day one day monkey go go market e no go come back one day be one day he go go accuse person or talk to person wey be say he no go hear abeg like as uh, eh, e be ome do am say the person no go hear abeg at the end of the day na prison na be say kemi oloro go end up so my people um, if you be say una never subscribe to my channel abeg no too na dey wait una support me hit the subscribe button and uh, click the bell notification for more gist for more tori for naija. so they say we oh, no tell me olówó yọ make dem advise am make he stop this thing wey he be say he dey do say whether um, instead of him go say he simply hate davido than to talk about the food wey be say anything anything wey davido do im go come out come criticize am say davido just dey live am no say but hmm, very soon e go enter prison o because one day na one day o senior man go see himself for fir no go see way to repent again o say make dem tell tell me olowoyo make e stop this thing wey be say e dey do o because this thing wey e don dey do e don dey step on so many people foot whether na fruit abi na fit i no know say people no dey take this thing personal Then then very soon say na so he he accuse um, biafra e talk say nnamdi kanu die meanwhile nnamdi kanu still dey alive so he too dey put himself for so many things wey be say dem go must take drag am say at this age he suppose to be role model to people no be say im go come social media come just dey both the one wey e know both the one e no know so um, some people opinion be say the woman need uh, help say she no dey do am normally All right, so my people na here i go stop o oh, na bye.